sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
nagaa fayyaana waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa harka fuunii hattam jirtu sagantaa faarfannaa keenya jalqabneerra amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. faarfannaa abarraashiin sagantaa keenya eegalla faarfannaa abarraash keessaa kan filatan abarraa tagany buufata leenjii godina. hawaasaarraa haadha isaa aadde daawwii dibaabaatiif shumee taganyitiif maatisheef darajjee taganyitiif maatisaaf akkasumas firoottansaaf qopheessitootaafis jedheera nus galatoomee eebbifamisiin jenna loltuu gammachuu dooktaree shireerraa warqinash taammiruutiif zarihuun taammaneetiif akkasumas qopheessitoota sagantaa kanaaf jedheera nus galatoomee eebbifamisiin jenna biraanuu goobanaa urgaarraa axoossaatiif xilaa'uun dukaaleetiif massalach goobanaatiif akkasumas firoottansaaf fileera. Dassaaleen yaadataa kiiramuurraa haadha warraasaa dassaatuu qannootiif warqee dassaalenyiif jiituu dassaalenyiif akkasumas firoottansaaf fileera faarfannaa tokko nuuf filaa kan nuun jedhe immoo gammachuu yiggazuu saasiggaarraa amantoota waldaa guutuu wangeelaa maraaf akkasumas amantoota hundaaf fileera faqaaduu taajjabaa aanaa qarsaarraa firoottansaaf fileera barsiisaa dinqaa taasisaa boojjii coqorsaarraa haadhasaa addee zariituu barkeessaatiif maatiisaa hundaaf amantoota maraaf fileera abarraashis kunuutii ulfina gooftaaf akkasitti faarfatti.
Kun yaara akkinaa koo
faarfannaa dastaa keessaa kan filatan malaakuu abboosee beenishaangulirraa waldaa tokkummaatiif gaanfuree biyyanaatiif ballaxaa gaabootiif akkasumas firoottansaaf fileera lalisaa ragga'aa najjoorraa amantoota waldaa makaana yesuus hundaaf qopheessitootaaf abbaasaa obbo ragga'aa fufaatiif akkasumas maatiisaaf hiriyoottansaaf fileera nus wanta nu filteef galatoom heebbifamisiin jenna barataa allabbaachaa miruu kolleejii teeknikaa naqamteerraa qopheessitootaaf firoottansaaf akkasumas amantoota biyya lafaa hundaaf jedheera nus wanta nu filteef gooftaan si'a eebbisuusin jenna barataa taarikuu amanuu godina qeellam wallaggaa aanaa jimmaa horroorraa abbaasaa obbo imaanaa. shuuramootiif haadhasaa addee dassaatuu tarrafaatiif akkasumas obboloota isaa maraaf fileera waaggaarii caasaa qeellam wallaggaa aanaa jimmaa horroorraa qopheessitootaaf abbaasaaf haadhasaa addee daggafee koorsaatiif akkasumas obboloota isaaf firoottansaaf fileera nus wanta nu filteef eebbifamisiin jenna kaadhimamaa barsiisaa garramuu abdiisaa kolleejii barsiisotaa mattuurraa abbaasaa obbo abdiisaa guddataatiif haadhasaa addee zannabach. fooggiitiif obboloota isaa maraaf fileera barataa daawwit haayiluu godina qeellam wallaggaa aanaa jimmaa horroorraa abbaasaa obbo haayiluu barkeessaatiif haadhasaa addee shuusheetiif saayinee tolosaatiif akkasumas firoottansaaf kiristaanota maraaf fileera.
Sinna ta'ee uummata koo hin kana'ee. Abduu kooni baradeera nabii kamee gammadeera bisi kaasuu galaata koo nagurachi jawaaka koo. Nafe mataa jawwee kan argatee isa nawwee kan daawwatee mul'ata koo bitaan baafee karoora koo na yaadee sinna ta'ee mataa koo hin kana'ee. Akka kiyyoo na gabee rakkinni koo yaa'ee darbee naman ta'ee nama haaraa gadhii baddee gada doodha. Kanaafee mataa jawwee kan argatee isa nawwee kan daawwattee mul'ata koo bitaan baafee karoora koo na yaadee sinna ta'ee mataa koo hin kana'ee. Bara dheeraa sadhaa dhatee karaa darbaa dhadhuumatee hurreessitee sagaara koo kunoo gahee iddoo yaada koo. Kanaafee mataa jawwee kan argatee isa nawwee kan daawwattee mul'ata koo bitaan baafee karoora koo na yaadee sinnaa ta'ee mataa koo hin kana'ee. Warri natti maqmaaqanii hubarratti na daakanii kun iddoo gaariitti malaalu naman ta'ee kan gaacaalu. Kanaafee mataa jawwee kan argatee isa nawwee kan daawwattee mul'ata koo bitaan baafee karoora koo na yaadee sinnaa ta'ee mataa koo hin kana'ee. Kanaafee mataa jawwee kan argatee isa nawwee kan daawwattee mul'ata koo bitaan baafee karoora koo na yaadee sinnaa ta'ee mataa koo hin faarfannaa magarsaa maatii keenyaaf firoottan keenyaaf nu affeeraa kan nuun jedhan keessaa immoo asaffaa haayiluu saasiggaarraa amantoota waldaa guddattuu daallootiif margaa xilahuniitiif siyyuun bayyanaatiif fileera taakkalaa jaallataa laaloo assaabiirraa kennisaa jaallataatiif birqee jaallataa fiixumaa jaallataatiif akkasumas obboloota isaa maraaf fileera barataa daanyee bantii godina qeellam wallaggaa aanaa jimmaa horroo kolleejii teeknikaa dambidoolloorraa abbaasaa obbo bantii atoomsaatiif haadhasaa addee libbituu tarrafaatiif akkasumas obboloota isaa maraaf fileera barataa bulii makoonnin qeellam wallaggaa aanaa jimmaa horroorraa abbaasaa obbo makoonnin nagaasaatiif haadhasaa addee taabotee irranaatiif akkasumas obboloota isaaf firoottansaa maraaf fileera faarfannaa tokko nuuf filaa kan nuun jedhan immoo dassaaleeny haayiluu horroo limmuurraa abbaasaa obbo haayiluu fufaatiif addunyaa abdiisaatiif hojjetaa wangeelaa inseermoo raggaasaatiif akkasumas firoottansaaf fileera sirriiqaa faqaaduu kamiseerraa waaqtolaa indaaluutiif tuujjubaa indaaluutiif mitikuu indaaluutiif akkasumas qopheessitootaaf jedheera nus galatoomee eebbifamisiin jenna faarfannaan filatames kunuuti.
Jalli kee baay'ee dhadhooman qabu gargaarsi kee baay'ee dhadhooman qabu eegumsi kee baay'ee dhadhooman qabu gargaarsi kee baay'ee dhadhooman qabu Jalli kee baay'ee dhadhooman qabu tolli kee baay'ee dhadhooman qabu gargaarsi kee baay'ee dhadhooman qabu eegumsi kee baay'ee dhadhooman qabu gargaarsi kee baay'ee dhadhooman qabu gochaaki. Emanfeetoon isuuskoo gochaa kee emanfeetoon gochaa kee emanfeetoon gochaa kee emanfeetoon isuuskoo gochaa kee emanfeetoon. Ojaakya manfataa. Ofirrataan argaa arkaakee ofirrataan argaa arkaakee naagaadhaan ba'ee gaala gooftaa koosiin of kalee gooftaa koosiin of kalee yemmuu tennee nageeggeessu ofirrataan argaa arkaakee ofirrataan argaa arkaakee naagaadhaan ba'ee gaala waaqa koosiin of kalee. Oftaa koosina noof kalee. Gochaa kee emanfeetoon isuuskoo. Gochaa kee emanfeetoon gochaa kee emanfeetoon. Gochaa kee emanfeetoon isuuskoo. Gochaa kee emanfeetoon. Gochaa kee emanfeetoon. Keessa sipaasii harka koo kaabee sipaasii harka na kaabee hojii kee odisuun dhiyeessanii waan aanneessa yoonneesse waan aanneessa yoonneesse yookaan liimtii keessa sipaasii harka koo kaabee sipaasii harka na kaabee hojii kee odisuun dhiyeessanii. Onanise onese, onanose onese. Ochaki emerfetu unisus komo. Ochaki emerfetu unai. Ochaki emerfetu. Ochaki emerfetu unisus komo. ወጫኬ መንፈጡኔ ወጫኬ መንፈጧ
faarfannaa tokko istiidiyoodhaan waffeeraa kan nuun jedhan immoo qajeelaa baayisaa wallagga lixaa aanaa qilxuqaarraarraa amantoota waldaa guutuu wangeelaa agamsaa bala'aatiif tamaam taakkalaatiif bosharaa biddeeqaatiif akkasumas firoottansaa maraaf fileera barsiisaa shibbiruu tamasgeen aanaa sibuu sireerraa abbaasaa obbo tamasgeen gammadaatiif haadhasaa adda xurunesh aga'aatiif akkasumas obbolota saamaraaf firoottansaaf fileera barataa kifiluu guutamaa mana barumsaa qophaa'inaa naqamteerraa qopheessitootaaf armeesaa adda xurunesh caaliitiif taarraqeen guutamaatiif obbolota saamaraaf firoottansaaf fileeraa nus wanta nu filteef galatoom eebbifamisiin jenna miikaa'el leencaa godina ilubbaaboor kolleejii barsiisotaa mattuurraa abbaasaa obbo leencaa ayyaanaatiif haadhasaa adde baftaa'ee mootaraatiif obbolota isaa hundaaf amantoota maraaf fileera bulchaa asfaaw gidaamiirraa qopheessitootaaf maatii isaa hundaaf saamu'eel taamirootiif akkasumas firoottansaa maraaf fileera nus wanta nu filteef galatoom eebbifamisiin jenna nus maqaa hunda keessaniin faarfannaa kana istiidiyoodhaa sinaffeerra.
Kun jaalatu isa kana jedhee diinni kun. jibbu farganafi. Guyyaa waaqayyoo tunaaf raawwateen kanaaf kenni koo bu'ee mawaalee kanaaf kenni koo iyyee maraalee kanaaf kenni koo bu'ee mawaalee kanaaf kenni koo iyyee maraalee. Barcuuwwan finaa san argeen beenne faayidaa daadiirras takkaan teenye. Ammeessituu koo kanana buuse bituun adiibuu gaara na yaabsise. Ammeessituu koo kanana buuse bituun adiibuu gaara na yaabsise. Labsi labsi labsi labsi labsi naa miidhaa inni mootii jaalatu isa kana. Labsi labsi labsi labsi labsi naa miidhaa inni mootii jaalatu isa kana. Jalaadinni koona dura bu'ee saduun na jibbuu farganaafee. Guyyaa waaqayyoo tunaaf raawwateen kanaaf dinni koo bu'ee muraafee kanaaf dinni koo iyyee muraafee kanaaf dinni koo bu'ee muraafee kanaaf dinni koo iyyee muraafee. Kana yaadu haasa barreessanii wantooti tolee soogesanii. Barcuu walfinaa jira dura godhanaa kotee kufa dinnoo. Barcuu walfinaa jira dura godhanaa kotee kufa dinnoo. Barcuu walfinaa jira dura godhanaa kotee kufa dinnoo. Barcuu walfinaa jira dura.
Faarfannaa Addisuu Waayimaa keessaa kan filatan barsiisaa Yesuuf Asfaaw mana Siibuurraa, Abbaasaa Obbo Asfaaw Hundeessaatiif, haadhasaa Addee Shumeetiif, Zalaalama Asfaawtiif akkasumas barattuu Warqituu Amaanaatiif fileera. Addisuu Daggafaa Diiramuurraa, Abbaasaa Obbo Daggafaatiif, haadhasaa Addee Xajjituutiif akkasumas obboloota isaaf fileera. Zalaalam Habtee Gimbiirraa, haadhasaa Addee Ittaanee Tolosaatiif, Lalisee Tolosaatiif, Hiriyootasaaf akkasumas qopheessitoota sagantaa kanaaf jedheera. nus galatoomee eebbifamisiin jenna barsiisaa biqilaa kumarraa daallee saaddiirraa abbaasaa obbo kumarraa of ka'aatiif haadhasaa addee ilfinash qajeelaatiif obbo warqinaa olaanaatiif akkasumas firoottansaaf fileera margaa baqqalaa cannaqaarraa qopheessitootaaf haadhasaa addee kuulanii yiggazuutiif abbaasaa obbo baqqalaa hordofaatiif barsiisaa tasfaa kumarraatiif fileera nus wanta nu filteef galatoomee eebbifamisiin jenna gaddafaa tamasgeen horroo limmuurraa raggaasaa tamasgeeniif obboloota saamaraaf akkasumas amantoota waldaa masarata kiristoosiif fileera taklee alamaayyoo qilxuu qarraarraa mitukuu moosisaatiif firoottansaaf maatiisaaf fileera nus faarfannaa addisuu kana sinaffeeruudhaan sagantaa keenyarraa asumaan xumurraa wanta nu waliin turtaniif gooftaan isin eebbisu isiniin jenna amma torbeetti nagaatti.
Waaqayyo gaariidha guyyaa gidiraatti siddoo bakkaadha. Namni tolaan jaalladhi ta'e kan oolunni da'oo dhugaadha. Karaa isaa amaanatu sinni beeka maqaa dhawaame. Tokkummaa saba rumaan darbee jiraata. Hedduun dulloome.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee.
Ofii koraan kaasii beeka. Oolmaa Yesuus namaaf oolu. Masaraadhaan dawwan jeenye. Warra tigalaniif oolu. Harka namarraa fudhate yommuu namni nama ni seesootu. Sin gargaaraa jechuun Yesuus. Karaan isaan tokko leeshaantu. Gaafa du'a ratti maannaa nama soora. Aananteera har'a baddeen barruusaarra. Jiila qabu. Isa waammadhe yeelaane akka nama dhibee mukatti nambaane. Waaqayyo gaariidhaan guyyaa gidiraatti siddoo baqaadha. Namni tolaan jaalani ta'e kan oolunni da'oo yaada karaa isaa maalatu sinni beeka maqaa daawwamee oftummaa sabarumaan darbee jiraata minduun dulloomee. Yaa'okooti mgoota Yesuus bobaan sagalli gadhiisa madaasaan ofirraa qaba sichi maaltu na dhiphisa aarii yaadamu yoo dhufe yoo reebame nan dhukkubu kan kana jaalu na oolcha Yesuus kan fooni nan dhiibu haala hunda keessatti kan na gargaaru jaalallee koo dhufe nyaaraa natti hin guuru yoo rakkadhe. Dhufeenaa wajjin rakkaata inni kootu yoo boolli nyaatu nama goofta. Waaqayyo gaariidhaan guyyaa giriiraatti siddoo bakkaadha. Namni tolaan jaalale ta'e kan oolu ni da'oo dhugaadha. Jaraa isaa maanatu sinni beeka maqaa daawwamee. Gooftummaan sabarumaan darbee jiraata minduu hundulloomee. Karaan isaa manaatu gammachuu qaban dallaanu takka gooftaan ijoolleessa kan itti dabarse kennu isaan qajeelota taane namoonni hunduu furamneerra lubbuu keenyaaf itti gaafa qaamummaa isaa fudhateera rakkinni baay'aatu siisan humbusiisu abdiin jira kanaafuu nu yeellasiisu ni rakkanna malee garuu baddumbaanu eeggabsa jaalaa oolchina warra kaanu. Waaqayyo gaariidhaan guyyaa giriiraatti siddoo bakkaadhaa.